I correct people competition Now we go follow cavezi attend wedding the wedding <laughs> my people, who go book cavezi for dis kain marriage <laughs> god abeg who book cavezi for dis kain marriage god competition na no women na anywhere women they wahala too much for there hmm competition who wan follow Kabiyesi go Davido marriage na dem dey so fight for everywhere competition for everywhere my correct people. we no fit talk we no fit drink water welcome to my channel if na today be first time dey come and cross dis channel no forget to hit on the subscribe button and the notification bell so that anytime wey dey carry gist dey come una go dey see am so for those wey they go they come go go bright una i dey talk about royal home nigeria celebrities please subscribe and share this video my people. i don't carry cabbie matter <coughs> since yesterday Now all di whole lorry don't ready how did they find They take cabbie my mouth who wan follow cabbie go olori <coughs> as olori davido marriage davido and ichoma marriage want one fola one fola dem no know say one They want call corner dey way <laughs> my correct people, we said the Lord is dem They don't they fight too for who want follow caviarcy when we say already now e don come to their dis thing for their table say na queen naomi na e im caviarcy choose to carry go for this occasion this our Davido and Nnechioma wedding so my correct correct people I even see Kaviyesi and Queen Naomi for here my people so my people na the gist na carry come for una right now beg. <coughs> this one eh e go loud my people as dem dey fight yesterday dem dey find who Kaviyesi want carry go first and foremost dem say okay na oloritobi philip na queen eh, oni of ife na e go carry go dem come finalize am yesterday oni of ife come deceive all of dem my people as me una dey so none of these women go oni of ife suffer dry <laughs> ah oni of ife suffer drive comot for palace na him suffering carry queen naomi hmm. na him go carry i call alejo my people. go carry queen naomi na him with queen naomi na dem say he appear my people. i say kabiyesi as he appear for di marriage of davido you understand and ichoma we see dem togeda but i know say dis kain tin kabiyesi and davido and eh, davido uncle even davido sef be that when kabiyesi get wetin kabiyesi do davido was there Ooni of Ife like um, davido well well But i don't forget davido and chioma the time when dem see kabiyesi for uh, one party like this before Choma picking die that time when they just newly come back again i don't forget who do something when david dey at ten d wey <laughs> <laughs> i even do i do one picture that time wen kabiyesi dey dey dey <laughs> e dey wear glasses when he just married maria When he just married maria when the thing they shark kabiyesi for body wen kabiyesi they wear uh, glasses na don forget black glasses as kabiyesi and maria go out kabiyesi come dey shame come wear black glasses come tint up kabiyesi come dey do like guy <laughs> god abeg know say davido oh, ichoma come come greet See kabiyesi see. come they look each ichoma come they look each ichoma <laughs> breast <laughs> i get the video na that wetin happen that time wey make me ah oh after then na him e davido oh, chioma come lose and e David oh, davido they come lose their pikin I e make me i come delete the video comot for my channel i can't, i can't put am for private you understand so the thing really touched me as they lose their again. thank god say hmm. my correct people. according to the gist when we dey hear we hear say they say the olor is there. They don't they share bitter tears because of say caviarcy don carry dem go to the wedding who caviarcy can carry go caviarcy carry queen naomi na im carry go to the wedding you don't carry any of them, go there di tin come pay dem for body like this. no be small tin di tin pay them well well hmm no be small my people. i'm so so grateful and happy that hmm at last to oh, my people, na queen naomi carry caviezi carry go there my correct people, you know what they talk They say queen naomi dey block all their blessings So. Oh. say anytime dem no go lick queen na make e drink water kick off for ground say anytime when e be say dem want to dey get attention of kabiyesi say kabiyesi go just disappear again e go go meet queen amy ah say queen amy just dey pretend say e dey do bible say no be bible say queen amy na ogbanje nothing wey <laughs> nothing wey dem don talk finish e say na queen naomi na im make kabiyesi e no dey carry wild dem o my pipo e say every time queen naomi queen naomi queen naomi e say dem don tire e say dem don tire e say see again o oh. dis thing wen dem be say dem go go wen dem go go again o oh, wen be say kabiyesi suppose to carry dem go there kabiyesi abandon dem e con go carry queen naomi go davido marriage instead of oh, but <laughs> how kabiyesi wan take carry una go marriage na see una young una no young na okay the only person wey even young for there na oloritobi philip Then who again This thing na young young young young young young people. na im full this thing you understand who again na kabiyesi for carry go again tope yeah tope dey very yeah he' dey cute only say he' short only say he' dey short He' dey very very cute tope dey beautiful you understand no be olori mariam kábíyèsí o kan carry olori mariam come this kind thing olori mariam when e dey disgusting i'm sorry to say guys she's a human being <tsk> no olori mariam you no dey disgusting please my correct pipo say as all of dem dey vex say kábíyèsí go go function you no go carry dem o say di next one kábíyèsí go do e go go carry queen naomi go carry queen naomi go dat function wen e When e dey go e go leave all of them for house ehn na because I'm not the presentable now. why e go carry on? una one i no dey presentable my people, my correct pipo na wetin we not see Now, im be dis one they say they don't tire out.